iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti tumvikanira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga ariko mbere y'uko tujya mu kiganiro nyirizina reka mugenzi wanjye Eugenia Mukankusi abanza tunyuriremo muri make amakuru y'ingenzi avugwa ku Burundi muri aka kanya duhera ku itangazo ry'umuryango mpuzamahanga adama diyenge umujyanama wihariye w'umuryango mpuzamahanga ku byerekeye gukumira jenoside mu burundi mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane tariki makumyabiri n'enye ukwezi kwa munani umwaka wa bibiri na cumi na gatandatu yumvikanishije impungenge afite ku matangazo ahembera urugomo y'abayobozi mu burundi harimo iriheruka ry'ishyaka riri ku butegetsi cndd mu itangazo ryo ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa munani ryatangajwe ku rubuga rwa cndd pascal nyabenda icyo gihe wari umuyobozi w'ishyaka hakaba na perezida w'inama nkuru y'igihugu yabaye nkumvikanisha ko jenoside yo mu rwanda yari igihimbano cy'umuryango mpuzamahanga cyakoreshejwe mu gukuraho guverinoma y'abahutu ku butegetsi i kigali adama dienge yati ibi bishobora gufatwa nko guhakana jenoside yavuze ko ibi bishobora guteza umwuka w'amacakubiri hagati y'amoko imbere mu burundi no hakurya y'imipaka yabwo mu burundi abantu umunani bari mu maboko ya polisi bari bagize itsinda gurupe ya whatsapp leta ikaba ibashinja kuyisebya mugenzi wacu eroje birikaneza afite ibisobanuro aba bantu bafunzwe bari mu minwe y'inzego z'umutekano ni umunani bakaba bari mu mugwi w'abantu mirongo itanu na bane bafashwe ku munsi wa gatandatu bafatirwa muri kimwe mu kirabo kiri hagati mu gisagara cya bujumbura aba bantu bagifatwa igipolisi kivuga ko cyaciye kigira amatohoza kugira ngo kirabe abo baberabere amafisi kibagira nabo igipolisi giheze kibagumye kibakoreye amadosiye ni ukuvuga ko aba mirongo ine na batandatu barekuwe hanyuma abo umunani basigaye harimwo umukuru w'iki twita gurupe watsapu hamwe n'icyegera ciwe mu gipolisi bavuga ko abantu batazize ko bari mu mugwi wa watsapu ahubwo bavuga ko uyu mugwi wari wakoraniye muri icyo kirabo mu ntumbero yo gutunganya inyandiko zityoza ubutegetsi zigatyoza abategetsi bamwe bamwe n'abantu ku giti cyabo ibi rero bikaba bitekanijwe n'igitabo mpanabyaha cy'uburundi nk'uko bisigurwa n'umuvugizi w'igipolisi kiyankurikiye y'uko ibi bitegerezwa guhanwa hanyuma amakuru y'igipolisi kivuga ko gifise ni uko abantu bari bakoranye ku munsi wa gatandatu ngo kugira ngo batunganye izindi nyandiko zo guheza bagaca bashyira ku zindi mbuga za interinete ibi twita mediya sosiyo kuri facebook hamwe na twitter
urakoze eroje wirika neza kuri iyi nkuru turacyari kumwe nanone na eroje mu yindi nkuru ikinyamakuru iwacu kuri uyu wa kane cyatanze ikirego mu butabera kubera umunyamakuru wacyo jean bigirimana wazimiye kuva ku itariki ya makumyabiri na kabiri ukwezi kwa karindwi uyu mwaka icyo kinyamakuru cyareze mu byo bita mu gifaransa plente contre x kuko uwanyuruje uwo muntu atazwi icyo kinyamakuru kandi cyashyize ifoto nini cyane y'uwo munyamakuru mu bigo byacyo hagamijwe kumuhoza ku mutima iyi nkuru turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu kanya mu makuru yacu ataha
mwiriwe neza inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni murisanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema tubibutse ko mudukurikira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti twumvikanira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo doti komu ku badukurikira ku rubuga rwacu rwa facebook mwadusanga kuri radiyo yacu voa muvuma oranje ni ishyirahamwe rimaze imyaka icumi rivutse mu gihugu cy'u Burundi rikaba rigamije guteza imbere umuco w'ubworoherane gutekereza ugamije kubuza abantu kwibaza ko ishavu bafitiye ababayobora mu gihe runaka ryatuma bifuza nabo kuzategeka ngo nabo bihore ababateye iryo shavu abagize muvuma oranje bavuga ko bagamije guhuriza hamwe abakiri bato mu rwego rwo kuzabategura kuzaba abayobozi beza b'ejo ikindi kandi ngo bashyigikiye ko abashyamiranye baganira iryo shyirahamwe rikomeza rivuga ko iyo abashyamiranye badafite ubumuntu no gukundana cyangwa gukunda igihugu cyabo niyo baganira ntacyo bageraho uyu munsi rero muri studio turi kumwe na bwana francis rohero akaba ayobora ishyirahamwe muvuma oranje bwana rohero ikaze mu kiganiro murisanga kuri radiyo ijwi ry'amerika
mwaramutse neza yego mwiriwe Ah, watunyuriramo muri make mutangiza iyi muvuma oranje ni iki mwari mugamije mwifuzaga kugera ku ki
yego cyane murakoze ubwa mbere ntabwo barabwiye ko si ishyirahamwe bwashyirahamwe nk'ikintu ni ni- ni umuco wo kuyaga nicyo bita kuhando panse abantu bashobora kuba muri muvuma wanje aho baba bari hose igikuru ni uko baba bafise ibyiyumviro biyumvira yuko bishobora kubafasha bifatiye ku bintu babona bikabateza imbere mu kindi kintu bifuza gushikako icyo rero muvuze muti twabitanguye twiyumviriye iki twaracaye umwanya munini turaba ibintu byagiye biraba umwanya kuva uburundi bwikukiye dusanga abategetsi benshi ntibitegura ejo icyo baba biyumvira ngo ubucuti baba bafise hagati y'ubatora nabo ahanini bahashira icyo bita kahise histoire gusumba kuhashira icyo bumarira uwo muntu umuntu iyo agomba kwitoza ngo abe umusitanteri nta- ntiyishyiramo icyo azomarira abantu muri komine umengo yibaza igihe abandi bari abasitanteri imbere yiwe ibyo bamwimye nibyo bimu- bimu- ni- nibyo ashyira imbere motivasiyo tukumva umengo birababaje ugasanga no mu bashingamateka nuko no mu zindi nzego ugasanga umuntu yamaza yitwararitse cyane cyane icyamubabaje ku bandi gusumba kwiyumvira ati mbega jewe abontora nobamarira iki ntaheza rero ngo afate umwanya wo kwiyumvira usanga kenshi eh, bishika gihuruduka nico gituma hamwe na hamwe wasanga haba amakudeta canke abandi bakabicisha mu bundi buryo umugabo ugasanga abantu ntibafata uwo mwanya hanyuma n'abaza kumutora bikatuma ba- bonyene ukamengo bazanywe n'ishavu muco bita mu France sanctionne gukuraho uwahahora bakiyumvira mbega uwo hajejo ninde ivyo rero twarabiyaze umwanya munini n'abantu turavuga tuti ni kubera iki uno munsi tudashobora kuyaga ikintu kizodutuma ejo bihinduka hanyuma ibyo rero igihe twari ko turabivuga kuva mu myaka yari iheze hari abantu bakwemeza ngo ngo yangwa igikuru ngo nuko nakayo hava ngo ibindi bikurikira tuzobimenya nibyo rero n'ubu twasubiyemo ishavu ryinshi rikaruta ibyiyumviro umutima mubi ugateba ukaruta ibyiyumviro n'ubu bose bakumva urwanko banka naka gusumba kwiyumvira ati mbega adahari ninde yohaje ninde yogira byiza gusumba ninde yokora ibyo tuma abantu benshi banezerwa ivyo ntavyo biyumviye bakiyumvira gusa ikintu kijanye n'umutima mubi naka nahave ibikurikira tuzobimenya ivyo rero ntitwavyipfuriza abarumuna bacu ntituvyipfuriza abana bacu ejo dushaka yuko kuva uno munsi tumaze umwanya umwanya utari muto tubivuga twifuza ko abana bacu batangura guca ubwenge mbega kugira amashuri yabo bayige neza ninde yobikora yarabibaganiriye abivuga kwiki bazoja kumutora atavyo bazi mbega abantu babarimyi nimba bifuza kurima neza umuntu bazoza gusa bidogera uwahahora canke bakwiye kwiyumvira uwoza mushasha ingene yobikora ntidushaka rero yuko la motivation iba kahise dushaka ko motivation iba kazoza keza ishavu rihagarare umutima mubi uhagarare barabe imbere twifuza gukora iki ariko bwana Hariho abo twi- bwana- bwana Yego rohero cyane.
hari abashobora kuvuga ko ah, iyo myitwarire ari kamere muntu niko umuntu aremye
birashoboka Hmm.
kubo twita abalideri bo hejuru mu gifaransa bavuga ngo exceptionnel abantu nka ba mandela n'abandi ni kamere mugabo umuntu umwe nawe arakenera umwanya wo kubiyaga n'abantu kugira bamubone muri ubwo buntu ntashobora kwaduka ejo ngo aze ashika ababwira ngo jewe ngo ndi naka ngo nje kubagirira ibi nibyo twama ducamo aho baza n'abantu umuntu umwe bamukubwiye ngo naka ngo tora naka ngo ni mwiza mugabo ejo abahindukanye ngo ntitwari tubizi ivyo nivyo bi- turiko turabamwo nivyo twabayemwo imyaka n'iyindi aho usanga abantu bari kumwe mu mugwi umwe bagira amakudeta canke bitoza hamwe ejo akaba aribo baryana bakaza kubwira abantu ngo ngo twarihenze muratubabarira kubera iki abatoye uwo muntu kuva ku rwego ruto ntibam- ntibamumenye ntiyababwiye ingene ivyo bintu yobikora nubwo rero ubucuti dushaka ko bubahaga avuga gusa ngo yari kuri liste wa mugambye nkunda ilisite ntacivuze mbega muri irya liste ninde yomarira jewe ico nipfuza Hmm. Hanyu- Ninde? Ivyo hanyu- nivyo dushaka ko abantu eh, i- i- baganira I- ikigara- Yego.
ikigaragara ni uko muri iyi muvuma oranje yanyu musa nk'aho murimo kugerageza guhindura imitekerereze y'abantu n'uburyo ah, babona abayobozi babo n'icyo bagomba ah, n'icyo baba bateze ku bayobozi babo
ego cane icyo kintu ukeneye yuko abantu ba- i- i- i- i- i- ubwo- ubwo- i- iyo kameremere ba- tusanganywe y'abantu dushaka ko ihinduka mu kugira rero tuyihindure tuhera kuri twebwe nyene kandi atari kera nuko hari n'abo biganira bakubwira ngo bizaba mu myaka amajana abiri oya twese twakuze ku mutumbi wacu batubwira bati urya naka n'umushinga ntahe urya nawe ni gito mugabo ugatangara ivyo iyo wahashize igiti ugatangara ko ariko agira ivyo udashima abantu b'abarundi bose kuva aho twavukiye i- ineza nti- nti- si si ikintu gi- si ikintu caduka ni kuki none dutangara iyo tu- twagize ikintu tudashima twebwe nyene nibyo dushaka ko uwo muco ubaho abantu bareke kuba motive n'ishavu bagira bati mbega nimba nifuza ikintu mu myaka mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri uno munsi nociyumvira ku iki ishavu rihagarare umuntu abanze kuciyumvira uno munsi iyo twari kubyiyumvira mu myaka itanu iheze mu myaka icumi iheze ntitwari kuba turi muri ibi turimo nibyo dushaka ko abantu babi- babyumva dushaka kubiyaga gushika ku mwana muto gushika kure hanyuma ejo ntihagire usubira kwidoga ngo sinabimenye ariko rimwe na rimwe nanone hari igihe umuntu agira iryo shavu ahanini ritewe n'uburyo afashwe yaba muri sosiyete cyangwa se n'abayobozi runaka bikamutera iryo shavu rituma nawe agira uwo mujinya wo gushaka guhindura ibintu wenda rimwe na rimwe mu nzira zitari na nziza
ego cyane abantu bose twese niko tuba turemwe mugabo abo bantu twita b'inkomwa hato n'abantu bake dufata akarero k'uwo mandela navuze yarafunzwe imyaka mbega iyo avayo yihora ubu afurika y'epfo bimeze gute U- uwo muco dushaka ko abantu abarundi bawumva nayo tugize ngo ngo ngo twese nitumere nka ba naka ngo bi- ngo byumvikana twoba tu- twoba turi abashinga ntego twoba turi abagabo gute, twoba turi abantu gute mu gihe twoba twigenza nk'urya wese mugani w'abaru aba- abaja basenga U- kugirira neza uwawe n'abapagani barabikora mugabo kugirira neza mu rundi bikorwa n'abantu bafise ubuntu abo nibo bakenewe kugira barongore igihugu cabo nayo uwo muntu aza n'umujinya ngo reka mpe kubihindura niwe turi ko turabwira uno munsi washaka n'ahato bifata mugabo tugomba tubwire abo bantu b'inkomo bi- b'inyankamugayo abo bantu beza ba- ba- umengo ba- ba- baca- bavuga ngo sindimwo nibo dushaka gukabura cyane cyane bamenye ko igihe cyose bazonuma bazokwicara onye aho kwiyumvira ingene babiyaga ko bazokwama bariko bararira bazokwama bariko barahamba bazokwama bariko baragoka nibyo twibaza tuti ntibikwiye ntibikeneye guca mu ntureka ahubwo abantu nibayage ntibicare bari be bariko bariyumvira hako kwama uvango mu biganiro mu biganiro nivyo abantu bazoja mu biganiro bazoja mu biganiro bayage mugabo igihe cyose batazoshiramwo umuti ibiganiro bizokugwa n'ibindi byame muri ibyo ariko twebwe twibaza tuti umuntu uno munsi yubahuka kuganiriza umwana wiwe akamubwira abagenzi bakabivuga iyo nkuru igashika gushika ku mitumba yacu yose ejo irashobora gutuma abantu bavuga bati iki turashaka kugihindura kuko turazi ico turondera ntituzi gusa icatubabaje mugabo tuzi ico turondera ico turondera naco ni ineza iyi iyo nayo mwu- ishobora kuza uri kurariragurika uri n'ishavu iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga umutumirwa wacu uyu munsi ni bwana francis rohero akaba ayobora muvuma oranje mu gihugu cy'u Burundi kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi reka dufate wiri mwiriwe neza uri hehe wiri uranyumva
neza ndakumva neza ikibazo cyawe
Ah, ikibazo ntabwo ari ikibazo cyane bwa mbere na mbere nagira nsuhuze umutumirwa rohero
arakumva mwaramutse neza
aramutse neza ego eh, nagira ngo mushimire mbere na mbere ku gitekerezo nk'icyo ngicyo cyangwa muvuma nk'iyo ngiyo bakoze ni ibintu byiza cyane agomba gushimirwa icya kabiri cyanshimishe ni uko atari ishyaka nk'uko abenshi amashyaka bamaze kuyishyiramo ko ari ubundi buryo bwo kugera ku butegetsi nta nta nta wundi mugambi ari ukugeraho gusa n'ubundi bakongera bagasimburwa nk'uko bimaze kuba nk'umuco nyafurika rero kuba atari ishyaka ndetse yanabyutse neza yavuze ko ari nk'umuco wo guhuza abantu hamwe kugira ngo baganire ku kitagenda neza cyane Mm.
Ah, nkaba numva ari ikintu cyiza cyane Eh, vuba nga cyane eh, cyagiye kimenyereka kubera ko nanjye ibyo ni ibintu byigaragaza cyane aho intwaro isimbuwe n'indi eh, igendera cyane cyane mu gu- mu kwihimura ku yayibanjirije bityo ah, ibyo ah, igihe yagakoresheje ibintu ah, byiza cyangwa igihe yakaranguye imigambi yayo yasezeranije aba abatoye iyo ntwaro cyangwa se ababagiriye icyizere ugasanga umwanya munini utakara mu guhangana eh, n'abo batavuga rumwe rero urumva ni byiza cyane kuba uwo muryango ari umuryango ushobora ah, ah, kuva kuko yavuze ko ngo wa- uwo ari we wese aremerewe kuwujyamo bivuga ko n'uwundi wese w'ishyaka ah, iryo ari ryo ryose muri icyo gihugu ashobora kuvamo akaza agaterera igitekerezo ngira ngo niko bimeze umutumirwa urakoze cyane wili kuri ibyo bitekerezo byawe Ah, mu kanya ah, rohero araza kugira icyo abivugaho dufite kuri telefoni kandi bizimana mwiriwe neza
biriwe uri hehe alo bizimana uranyumva bizimana ndibaza ko tumubuze kuri telefoni reka dufate thomas mwiriwe neza
mwiriwe Eh, ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe uri hehe
ni bujumbura yego iki- ikibazo cyawe
ego jani ni ubwa mbere mbona agomba ndamukuba mutumire Mm.
yewe ahanini nzanamutera n'intege kuri uwo mugambi wiye- wiyemeje Mm.
kuko tubirabye muri kino gihugu harabuze ikintu bita kwiyumvira kuri kazoza cyangwa uburongozi bwiza Mm.
kuko urabye uno munsi umuntu ategura umugambi w'ingene atwara n'ingene ah, yi- yiyumvira ingene yotwara mu kuko atubura ariko atwarira ku ishavu ry'akahise nk'ubu uno munsi abatware b'uno munsi barafatira cyane kuri kahise kabaye kabi nk'aho kuri za mirongo irindwi na kabiri inani n'umunani icyenda na gatatu ugacubura no mu matangazo baba bariko barakora ni ukwidoga yidogera akahise
Mm.
ego rero ahanini navuga nti ahubwo arakwiye gutera intambwe akaraba nyene yo kwegera abantu bo muri leta bamwe bamwe ashoboye gushikira n'aho bimu- bigoye akaza aravugana nabo kugira bahindure ingene batwara bategure imigambi ya kazoza bazoraga abana babo ntirigishe abana bayo inzigo y'akahise ngo habaye ibi habaye ibi ahubwo bagire n'umutima wo guharirana kugira bubake uburundi bushaka urakoze cyane thomas kuri ibyo bitekerezo Yego.
byawe n'ibibazo Ah, bwana rohero gerageza usubize ah, ibyawiri byasaga nk'aho ari ibitekerezo ariko nanone hari aho yavuze ngo ah, akenshi na kenshi usanga leta iyo zisimburanye aho kugira ngo zibande ku mishinga cyangwa se imigambi ziz- z- z- zabwiye abanyagihugu ahubwo usanga zihangana n'abo basimbuye hanyuma usubize n'icya tomasi
ego cyane icya mbere biri yavuze nibyo twebwe ntituri umugambwe kuko abantu bose baba abato abakuru abihebeye imana abari mu mashyirahamwe bose baraja gutora icyo rero dushyira imbere ni ubucuti buba hagati y'utora n'utorwa nibwo bucuti si ikibazo cy'umugambwe ntituri ko dupfa ibyo dupfa ibindi abarundi badashaka ko ah, bivugwa iki- ico- i- ikintu umuntu yipfuza n'igiki iyo yagiye kugutora abakeneye gufungura abakeneye kuronka akazi abakeneye kwiga neza abakeneye kuvugwa ibyo abantu ntibashaka ko tubivuga bashaka ko tuja mu kivunga ngo jewe ndi munyamugambwe mu naka ndi naka ngo ndi inyuma ya naka sivyo umuntu akeneye ivyo bintu naho dufatira rero aya matiku akunda kuba hagati y'abantu b'abanyapolitiki aba kubera ba- batazi kwicara ku im- imigambi ba- biyumviriye ngo bayiharire bayiharire bumve aho yunganirana bumve n'aho isa bareke kuhaharira mugabo akenshi baharira eh, aho aho bababaye gusa icyo batashoboye kuronka ibyo rero ntitubyipfuriza abana bacu thomas agize ati twegere leta ako siko cyane cyane twebwe akazi turi ko turiye abari muri leta abantu uno munsi bakuze bafite imyaka mirongo itanu ibyo barimwo nibyo biyumviriye kuva bagifite imyaka mirongo ibiri n'itanu mirongo ibiri biragoye kubabwira ngo uno munsi hindura uno munsi abaturage ishinga ni abantu bafite imyaka mirongo ibiri cumi n'umunani uno munsi cumi n'itandatu bazoja gutora ejo ni abantu uno munsi bari bato ejo bazotwara ubu burundi byoba bibabaje mu gihe bogira nka bakuru babo nka ba sena ba nyina ibyo bariko baragira uno munsi byoba biteye isoni nta sinifuza jewe gusaza mbona ivyo bintu bikiriho nibyo nibo nibo cyane cyane dukeneye kuganirira nayo abo babirimwo bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito nimba bashobora kutwumva kuri twebwe n'impanuro ni- ni bace inkoni ngufi ni- nibumvikane kera ndibuka mu myaka ya mirongo icenda na gatandatu n'indwi na- twa- tuvuga tuti uwufise inguvu mu mu gifaransa bagira ngo tandre lame Ni- ni- niwe yohamagara abo yibaza ko asumva inguvu akababwira ati nimunyegere yacu mu nkingi n'uno munsi novuga nti leta niyo ye- igaragara ko ifise inguvu muri iki gihugu niyo ikwiye guha amaboko abi- abo yibaza ko ari bato abo igaya ko ari bato ikababwira ati nimunyegere ibyo rero badashoboye kubyumva abanyapolitiki bacu ntako turi bugire mugabo byoba bibabaje ko mu myaka itanu mu myaka cumi iza byoguma bimeze uku nyene tuguma twayaya twese ngo niko bimeze muri politiki siko bimeze namba ari nacyo gituma twe twateguye umugambi w'ingene abantu bashobora gufatira ko biyumvira ni porogaramu politike twasohoye mu gitabo twagumye n'uburyo tu- tuguma tuyikwiragiza kugira abantu batandukanye umuntu w'umwigisha agira ati mbega jewe nk'umwigisha maziki muri iki gihugu jewe nk'umukozi wa leta maziki nivyo dushaka ko abantu bumva gusumba kuguma bibaza ngo ngo naka turi kumwe mu mugambi ngo naka tuva ngaha turi kumwe ejo ibaza ingene uzobaho gusumba kwiyumvira uwo muri kumwe urakoze Ico.
bwana bwana francis rohero reka dufate abandi bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika Ah, isabelle uranyumva
ndabumva cyane uri hehe
Ndi mu burundi bujumbura ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
nagira amaze uwo mutumire ni ikihe cyizere yoduha nk'umurundi ko mbona twebwe abarundi ba kino gihe dusa n'abantu bamaze kwihebura tugeze kure cyane mu mwiheburo tutizigira ko hari uwundi muntu n'umwe azoza ari nk'umukiza ku burundi ni ikihe cyizere ashobora kuduha ko ejo hazaza hari kumbura umuntu azoshobora kuvuka eh, akatuzanira amahoro n'umutekano mu burundi Hmm.
nicyo kibazo cyane Ah, isabelle guma kuri telefoni rohero niba hari ikindi wifuza ko wamubaza amaze gusubiza kino kibazo cyawe ah, waza kukimubaza rohero gerageza usubize mu magambo make ibyo isabelle akubajije ego cyane icyizere mfise ni uko izabera gihema ni uko ibyo ndiko ndavuga ariko arabyumva icyizere mfise ni uko aza kubibwira bagenzi we icyizere mfise ni uko umuntu atagenda amazima yonga icyizere mfise jewe uno munsi ni uko abantu bameze nka isabelle turi benshi cyane muri iki gihugu amagorwa ntakiza umwizero ni uko tubaho kandi tugishobora guhangana n'ingorane zose dufise
isabelle ikibazo cyawe cyaba gisubijwe
Eh, ndacyumvise ariko si- si- mm, ndacyizeye neza neza kuko aho tugeze nk'uko amaze kubivuga tugeze ahantu um, atabyizigiro dufise ko ejo hazaza tuzotinda tukaba abantu bazima bafise abayobozi bazima bashobora kutuja imbere twizigira kuko mu myaka iheze tutabonye nk'uko tuvyumva twumvise ba sogokuru bacu nabone batagiye bamererwa neza gushika kugwaruka bw'uyu munsi turiho turiho tubona amabwa asumba yo twumvise nicyo gituma mvuga nti nta cyizere numva twebwe tugifise b'uyu munsi ko tuzohava tugira abayobozi bazima bashobora kutuja imbere twizeye bakatubera abayobozi b'ukuri nicyo gituma umutima wanje numva umenga ukomeze nuko
Ah, francis rohero isabelle arababaye
isabelle yego nda- ndabitegera afise umubabaro munininya mbega ni kuki atibaza ko nawe nyene iki gihugu ashobora kugitwara isabelle nagira ndamubaze ntufise imyaka ingahe iki gihugu barya bariko baragitwara aba bantu bagitwaye mugani uraho nta mbuto bavukanye n'abantu nabona bigeze kugira uwo mubabaro mugabo bamwe muri bo babicisha uko bavyumviriye nagira nti isabelle uno munsi wewe iyumvire wewe nawe aho urugira uti mbega hariho abantu bameze nkanje bariho baruzuye iki gihugu bakeneye ko muyaga bakeneye ko mwumvikana nimba uva muri komine y'inaka ejo uwo mwizero uzoza kuko namwe mufashe ikirindi muri iyo komine yanyu umwizero uzoza muri iki gihugu kuko hariho abantu bafise uwo mubabaro ufise bashobora kubwira bati mbega ejo twobaho neza gute hareke gukora ishavu ishavu ntirigabanuke ntituri aba mbere ku isi bababaye oya hari abandi bababaye kudusumba ibihugu byateye imbere ibihugu bikomejwe nuko amagorwa bayabonye hanyuma bakayamenya umuti bayatorera ntibakoresheje ishavu mu kugira babeho nibyo rero nabyo isabelle jewe umwizero wanje nuko uno munsi agihema kandi nzi neza ko igihe cyose azoba agihema ashobora kuzogira icyo akora isabelle isabelle mbere y'uko tukureka ukikomereza imirimo yawe hari ikindi wifuza kongeraho
nta kintu nakoze.
urakoze cyane isabelle kuri telefoni kandi turi kumwe na jean bosco jean bosco mwiriwe neza
ndabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe n'uwo mutumire ndahaye mwiriwe n'abatwumviriza ikibazo cyawe mwaramutse jean bosco
haro turakumva Mwaramutse.
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe ego ego eh, jewe ikibazo canje nashaka ubwa mbere kubanza kubaza uyu mutumire nivyo eh, nk'uwo mugambi ni mwiza mugabo kenshi eh, iyo ngaho iwacu mu burundi eh, usanga abantu bafise imigambi nk'iyo mugabo ugaca usanga bashaka kuyikora nk'uko umengo ni nk'inyungu bariko bararondera uti kubera iki je nk'ubu noca mbanza kubaza uwo mutumire none ko uwo mugambi wawutanguje kandi nkaba numva ari byiza uwo mugambi u- uwukorera he ko twe ko jewe mba ngaho i bujumbura nkaba nkaba ntarigera mbona n'umunsi umwe wokoranya na karite canke ngo ufate n'ibarabara rimwe ryo muri karite kanaka canke ryo muri komine kanaka ngo banze twigishe mwebwe mu- bigenda gute kugira ngo nk'ibyo mubijyane ku iradiyo kwa raporo y'uko mwobibwira abenegihugu kugira ngo babanze bumve kuko abenegihugu iyo muriko muragira imigambi nk'iyi baraba nibo muba mukwigisha inama hanyuma akandi kabazo ariko Jean Bo- Yesu a- sa- Jean- jean bosco iyo avugira kuri radiyo radiyo yumvwa n'abantu benshi ndetse banarenze n'abo yaba agiye kuganira nabo muri karitsiye
ego ico ndacemera kandi uvuze ukuri mugabo kenshi usanga byumviriza abantu benshi ariko bitaraba mugabo jewe nvuga nti nimba ari umugambi mwiza yoba ashaka gufasha abarundi cyangwa urwaruka yavuze yuko cyane cyane ababa baracana rwaruka abatama ba kera aribyo bakuriyemo cyangwa n'ubu baguma ba- bakurikiza ariko nka twebwe turugwaruka tuba nko ngaha mu gisagara ndazi waba ngaha mu gisagara nta n'umunsi n'umwe je ndegera ndamubona sindegera numva avuga n'agakominike ngaha mu burundi avuga ati ndahamagaje aba asabe musaneri canke canke canke mere dorabire avuga ati ndakeneye inama ngo bayimwime hanyuma ikindi naco kenshi usanga iyo dufise abarongozi beza kenshi usanga bananizwa na- n'abantu bamwe bamwe muri bene ivyo bibazo nyene biri- biguma bigaruka hari umutware woba umaze gucako ati je mfise umurongo mwiza wo kubereka aho ibi vyononekara aho ibi vyononekara kugira ngo ejo uzogire akarusho womarira igihugu mbega wowe ntuzohava urondera inyungu nk'abandi tugiye tubona aba- bagira bene ayo mashyirahamwe ugasanga bayifitiye inyungu zabo ari naco gituma kenshi amaleta aca akunda kubankira byinshi kuko bamufitiye inyungu z'iwanyu mukeneye murakoze urakoze jean bosco Ah, bwana francis rohero ngo ibikorwa byanyu ntibigaragara cyane mu gihugu no mu mujyi wa bujumbura
ego cyane kaburungu ariko aritiranya umugambwe na- nico nise courant de pense ni umuco twebwe ntidu- nti- nti- ntitwifuza gukoranya abantu tubabwira ngo ngo gira iki gira iki gira iki mu mwaka uheze nk'aya mango naragize ikiganiro ndiko ndavuga mu ma orange mu ma orange iriho kuva nko mu bihumbi bibiri na gatandatu tugenda turayiganira n'abantu ivyo ariko aravuga ariko aritiranya yibaza ko tukeneye kugira amamitingi hari imigambwe myinshi muri iki gihugu yagize amamitingi iraronka abanywanyi mugabo ntituzi neza cyane ico vyashitseko twebwe ubu dukeneye kubwira abantu mu mitima turiko turayaga n'abantu kaburungu niyo babikeneye jewe imbi bujumbura turashobora kuzobona Na- azobona n'abandi babimuganirira ahubwo numva umenga arafise ishavu agira ngo ngo nitugende kubonana ngo nabanaka ngo tubabwire iciyumviro ntigitegerezwa kubaho gutya uno musi kaburungu yafashe telefone yadutelefone kuko yavyumvise kuri voix d'america abandi bavyumvise ahandi ntituriko turihutagiza tuzokwitonda gushika abarundi babimenye gahoro gahoro ntawe dushaka gu- gutwara gihutihuti ahubwo no- nonezerwa iyo iyo aba yagira ati mbega jewe no- nomenya gute uwo mugambi nayo agira ngo ngo ngo dukoranye siko dukora sibyo biga- bivyerekana ko ikintu gishika ku mitima y'abantu natekana nta kiriko kiramujana nimba ashaka kubimenya ejo azobimenya ahubwo niyugurura umutima yumve ko abarundi bose bafite ico bavuga ku gihugu cabo kandi ko batarinda kugenda barasitana ntidutegerezwa twese gukora nk'uko naka yakoze kugira dushike ku nyishu ishoboka nagira yari kunezerwa nuko agira ati hariho abantu muri iki gihugu bagishobora kugira ico bashikirije natekane urakoze umutima ntusinde urakoze ntaho turiko turamusigira urakoze bwana francis rohero iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi twatumiye bwana francis rohero akaba ayoboye muvuma oranje ikorera mu gihugu cy'u Burundi kuri telefoni dufite steve mwiriwe neza
mwiriwe steve ugerageza ugabanye telefo radiyo yawe nagabanije I- ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
nagomba kubaza Mm, bwa mbere na mbere nagomba mbanze ndamuramutse kwanza narakumva
Eh, hama nagomba ndamubaze Mm, hari isano baba bafitanye hamwe hagati ya sinarete Eh, ikindi kibazo kigira kabiri hari ico boba bariko barakora ku- muri kazoza bishobora- bishobora ku- kumenya ati muri kazoza hari bakora iki baduteguriye ibiki
U- urakoze steve Eh, bwana francis rohero eh, ibyo bibazo bya steve ariko wenda watunyuriramo muri make wa wigeze kuvuga ko hari porogaramu mufite y'ukuntu mwifuza kugera ku ntego ah, mwihaye Ah, nka gahunda za vuba muteganya ni nk'izihe
ego na- namushura ku cambere yavuze twebwe nta sano nimwe dufitaniye n'imigambwe yaba iri ngaha canke irihe dufitaniye isano n'umuntu wese yifuza kumviriza mu matwi yiwe agira ati mbega nakayiyumvira iki mbega nakatwohuza iki umuntu yiyumvira ko muri iki gihugu ibintu vy- vy- u- ubuzima bwomere bwoba bwiza gusumba uko buri uwo turashobora kugihuza tugaca tukiyagako icaramwo cose turashobora kukiyaga tukagihuzako bigashika ntiduhuze no ku kindi ni ibisanzwe naho rero twebwe nta sano dufitaniye na sinarede canke n'umugambi uwo ari wo wose ntabyo dufitaniye uti ndamubwire ingene uko umugambi wacu umeze twebwe twaricaye turaraba mu buzima bwinshi bw'igihugu turiha ishusho y- y'uburundi ingene bwuba bumeze hanyuma turagira tuti ingorane zihari uno munsi ni izihe mu bisata bishika mirongo ibiri na bitanu bikuru bikuru twibaza yuko arivyo bitu- bihagaze ku buzima bw'umunyagihugu kuva umwana akivuka ava mu nda ya nyina gushika asaze ni iki comutuma agira ati naranezerewe kuba muri kuba naravukiye mu burundi twaragerageje rero kubica hirya no hino turandika igitabo bifite impapuro zishika ijana na mirongo itanu ubu turiko turongeramwo n'ibindi abagenzi batubwira bati kimwe haracibagiye kuko bagenda baragisoma ibyo bivuga ibintu bitari bike byinshi bifatiye ku butunzi ari naho twerekana tuti igihe dufise abantu bifuza gutwara igihugu bari mu bukene bu- bukabije bituma aho kwiyumvira ico bamara biyumvira aho bicara akenshi n'ico bapfa ubu turafise nk'abantu muri iki gihugu basangiye ubutegetsi haraheze imyaka mirongo ibiri bose iyo bavuye mu kibanza barimwo baca bavuga ko ari abansi ba leta ubwo nyene bivuga iki ahanini si iciyumviro si umugambi bari basangiye bari basangiye ko afise ahantu yicaye ahantu afise ico ariko araharonka ivyo rero kubwira abantu dukeneye ko tubiyaga mbega abantu badutwara uno munsi kugira ejo ntibaze baje ba- nabo biruke hirya no hino ubu leta ikwiye gushira amahera ngahe mu burimyi kugira ngo irime neza abantu bose barime bakabinezerererwa mbega ikintu cyose cyotuma abantu batera imbere ubu hajyamo uburyo bungana gute buva mu mahera y'abanyagihugu butuma icyo kintu cyokorwa neza ndafata akarorero gatonyi gatonyi cyane ku- kuko mu twari tumaze iminsi turi mu bintu nk'iby'inkino twese twarabonye umukinnyi akomeye muri iki gihugu yitwa niyonsaba yatuzaniye umudari mbega abarundi hakoresha uburyo bungana gute kugira ngo abantu bashike ku byo niyonsaba yatugiriye muri iki gihugu hokoresha uburyo bungana gute hakoreshwa ubungana gute nico dushaka ko abantu bashobora kuyaga
urakoze Tusa- bwana turi- furanse turi- umugambi wacu rero sino uvuga hose ngaha anye mugabo ahanini ni ibintu by'ubu- bifatiye ku butunzi maze tureke kubesha abantu ngo- ngo ngo ingorane zacu ngo zifatiye kuri politiki nta politiki abarundi turiko turayaga tuyaga ingorane n'amatiku yacu nivyo duca twita ngo kubera ngo bya- bya- ayo matiku ari hagati y'abanyamigambi babiri ngo ngo byitiriwe politiki sivyo nta namba dupfa ko abantu iyo bavuye mu bibanza barimwo ababirimwo uno munsi nibabivamwo ejo bose hazoca haza inzigo ku mutima mbega ngiye kubaho gute mbega yanzu nariko ndubaka nzoyiheza gute ico nico gice kiba motivation nkuru y'ubuzima bwiwe mu gihe bari bakwiye kwiyumvira ati mbega abarundi twogira umugambi umeze gute wo kububakira amazu ntiduhere kuri jewe uwo mugambi wosa gute twogira umugambi gute wuko twese twiga abana bacu bo muri za kaminuza twogira umugambi usa gute kugira ngo bose baronke buruse ivyo onye nivyo twagiye turandika twifuza ko abantu babisoma bakatunegura bataha mwarihenze aha naho mwavuze ibyo nico twe twita politike guharira imigambi tukayumva aho tutumvikanye tugakosora uwo muntu rero ashobora kubivuga aje imbere akabivuga kabiri akabivuga gatatu abantu bakamuha iteka bati wewe turakumva
urakoze bwana francis rohero reka dufate na ndacyayisaba mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe uri he
nashaka ndababaze Mm.
none yavuze ko twashoboye kugira ibitabo none twebwe turi nko mu ntara ibyo bitabo twashobora kubironka gute kuko turumva nk'imigambi yabo ariko ntidushobora kumenya aho dushobora kubakura urumva bibereye iyo niyo bacu imigambi myiza dushobora kuyimenya batubwiye niba n'ibyo bitabo niba bo bitanga bo bo bironka ku buntu
urakoze ndacyayisaba reka dufate na bigirimana bigirimana mwiriwe
mwiriwe uri hehe
ndi gitega ikibazo mukigeni n'umutumire Mm, ikibazo cyawe
Bon, jewe navuga ni nk'icyumviro ariko kirimo ikibazo Mm.
ubu mu minsi ino minsi kino gihugu cyacu cy'u Burundi ah, turumva umugwi udatendeye Mm.
Eh, mu makuru amajwi myiza aca ku maradiyo bavuga yuko ngo mu vyiyumviro bakura mu banyagihugu ngo yuko abanyagihugu baba bashikiriza yuko ngo ikibazo cy'ibiringo ngo cyova mu ibwirizwa shingiro Mm.
ugaca uraba bino bihe turimo novuga ino kirize turimo muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi bisa n'iyifatiye ku biringo none nku- nk'umukuru w'iryo shyirahamwe oranje nashaka kumubaza we agira icyo atubwiye afatiye kuri iyo ntumbero abantu bariko baraha ico kibazo cyo kugomba gukuramwo ico kibazo i- iyo ngingo ivuga ku biringo mu bwizwa shingiro none abona bayikuyemo iyo ngingo mu bwizwa shingiro umuti w'ibibazo uzoba ari umuti kuri kino kibazo dufite ubu muri kino gihugu cyane kizoba kije gituma haba izindi ngorane gusumba nako kabazo nashaka kumubaza urakoze bigirimana bwana rohero nubwo mwavuze ko eh, mudakora politiki ariko kenshi na kenshi iyo tuyobora bino biganiro biragoye eh, ikibazo cya politiki kutaza mu bibazo abakunzi bacu bakunda kutubaza wagerageza gusubiza ibyo bibazo uko ari bibiri bya ndacyayisaba na bigirimana
ego ndacayisaba agira ati ibitabo byacu bubironka gute turi ko turabikwiragiza hariho abamaze kubironka tuguma tubigira buhoro buhoro ntara nta rirengwa sarare kizomushikira Eh, turafise abagenzi batari bake duvugana mu gihugu Eh, bi- tuzoza turavugana aho bashobora kudusanga duhora tuhavuga murashobora kubaha eh, eh, uburyo dukoresha mu kuvugana yaba amameyili canke eh, ama- amatelefone tuzoganira kandi azokironka bigira imana ambaza ibimaze iminsi bivugwa byashyikirijwe n'umugwi eh, atubwiye je nagomba kwibutsa nk'akantu gato gato mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri umugambwe iprona urongowe n'umuhisi mayugi bashira imbere umushingantahe buyoya ngo yitoze muri iki gihugu baragize ibwirizwa shingiro iryo bwirizwa shingiro ryatowe itariki icenda mu kwezi kwa gatatu mu mirongo icenda na kabiri baritoye ibintu byose bari bashizemwo bari babiteguye yuko eh, bigirira neza umukandida wabo nibo bari bafise inguvu n'ububasha bwose muri iki gihugu barabiteguye ku buryo bibaza bati niwe azotwara hama byose akabidukorera niko abantu bameze uno munsi hariho abantu bariko barasaba co kimwe ngo bahindure amategeko bayagire uko bavyipfuza ntivyontangaza mu myaka itanu canke cumi aribo bariko bararira ngo bisubiremo nico gituma nibutse ico gihe ca buyoya ndadayo yapfuye gupfa abantu nibo batanguye kuvuga ngo ngo iryo bwirizwa shingiro nirihinduke ngo ntirwishaka bimwe ndadayo yari yarabahanuye mu mirongo icenda na rimwe na kabiri basubiye kugaruka kubishira mu masezerano yarusha wowe yari yabigize ata masezerano yiriwe arajamwo none munsi jewe nohanura abantu jewe ku bwanje i- i- ivy'ibiringo si- sinshobora kubishigikira nibaza ko igihugu gitwarwa neza nta bantu batwara ibiringo byinshi mugabo muri iki gihugu umuco dufise ni uko abantu batwara imigambwe nk'uko ari yabo bayitwara imyaka yose kiretse baryanye batwara amashyirahamwe imyaka yose ibintu byose babitwara imyaka yose bose bavukanye imbuto niko bameze none nze kuvuga umwe muri bo ariko agira co kimwe n'abandi n'abandi iyo baba ngaho niko bari kugira niho navuze kare nti ntibitangaje inyifato dufise mu mu- mu byerekeye u- i- intwaro biba cane cane hasi ingene twamye tumeze uno munsi ivyo rero nibaza ejo ntibizontangaza ko bamwe bariko baripfuriza umuntu ikintu ejo bishobora kubava mu ntoka akaba ari bubaza kandi kuciyamiriza hariho abantu uno munsi bariko baravuga ngo ibiringo ngo ibiringo ngo nibibabire kuko babime- bimeze ejo muri abo nyene bavyandika niba ejo bazoba bariko bararira ngo nibihagarare nico gituma nibaza nti abantu niba- nibabaza umutima mbega ibiringo bidahagaze inyungu baronka ni iyihe Ni- ni umunyagihugu ayironka nibo bayironka bariko bayihande nibabaza umutima igihugu nticiruka igihugu kiri ngaha ni icacu turiko turasaza nitubaze umutima iyo turiko turaja jewe ico nshobora muri uwo mwanya kubakuze nakivuze kare ndahanura ntaco nshobora kugira jewe mu mico yacu ntidukoresha inguvu turahanura mugabo bidakunze tubwira uwukiri mutejo azohaja kuko ntituzokwama ngaha niwe cane cane tugamije gusigurira urakoze mbega ubutegetsi burya buraryoshe canke haryoshe icumarira abandi murakoze icyo ni ikibazo gikomeye cyane bwana rohero Ah, reka dufate abandi ah, bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na jean claude mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
Ah, ndi kigali mu rwanda ikibazo cyawe
icya mbere nagira amande ndamutse mutumire mubwira ati ndabateye intege icyo cyumviro cyiza mufise ariko nagira nabaze ikibazo cy'uko umengo ibyo mu burundi umengo turabyonka generasiyo yose ije iza umengo nta gukunda igihugu ifise iza gutwara uko umengo iza kwihora ubu nk'urugamba mwatanguye mubaza ko mwotugira umusaruro umaze gutanga kuva mumaze gutanguza
urakoze jean claude murakoze urakoze jean claude mu kanya bwana rohero aragusubiza reka dufate na niyuhire mwiriwe neza
mwiriwe ikibazo cyanyu muri hehe
igitega ikibazo
hanini ikintu ushaka kubaza uwo mutumire ni uko nashaka kumubaza ingene uwo uwo mugwi wabo eh, urwo turiho turumva mu majambo ingene ushobora kuba upanze mugabo ariko munuze mu bariko barabishyira mu ngiro siko ko usanga babivuze baba bariko barabikora kandi nkamenya yuko nubwo yoba ariko abishyize ku iradiyo ko bamwe bamwe barashobora kubimenya ingene u- u- uwo mu- iryo shyirahamwe ryabo ingene rimeze mugabo ni yuko bogi- bogira amaseminere mu mu gihugu cyose ku ntara ku ntara cyangwa mu mu makomine hanyuma bagaheza bose bak- bakumva uwo- uwo mugambi wabo bakumva ko ari mwiza cyangwa ko ari mubi kandi ikindi nacyo ni uko tumenyereye amashyirahamwe amwe amwe ashobora kuvuga ati bagiye gukora kuri iki imunyu ugaca usanga im- imvugo yabo ntiyabaye ngiro ugaca usanga bahinduye ibyo baba bashyizwe mu masati yabo ikibazo nahise ni urakoze bwana niyuhire Ah, rohero subiza abo bashingantahe
ego jean claude ati generasiyo ingene nziza ingene ibijyatsi ntituvuge ingene tuba twarakoze ndiko ndumva ah, ikintu abantu batari baratahura bumva umengo twebwe turishyira hamwe ryaje kuvuga ibi ndiko ndavuga si je ndiko ndabivuga nshaka ko abo turiko turavugana tubiharira ko ejo nabo bibe gwabo canke nabo ni bamenyere gu- kuduza ivyiyumviro gusumba kwemera umuntu jewe sindiko ndavuga aha ngo bavuge ngo ngo nazanye iki tuzanye umuco w'uko umuntu ayaga n'uwundi akamenya icyo ejo amusaba ni umuco ntikiriko tuvuga ngo ngo twashinze ishyirahamwe twe nta shyirahamwe twashinze ni courant de pensée ni umuco tugomba ko ukwira muri iki gihugu abantu ubashware mu makomine mu ntara mu gihugu bashwagwe n'umuco mushasha wo kwibaza uti jewe singuma numye singuma mpumirije ngo hazogera amatora ngo nje gutora singuma mpumirije ngo ejo ngo ibi ntibyaba ngo ngo nzoraba oya nitwige kubiganira kubiganira dushyize umutima hamwe ganira nimba wowe uri umukorodoniye ukama iminsi yose waba uriko urakorera ngaho onye ku zuba iminsi yose we- we- wema wibaza ko kubera iki utibaza ko ari aragashyiramo kubera iki udashobora gutangura kubiyaga n'abandi ni uwo muco dushaka kuwuzana jewe nakayomarira iki kuki ashaka ko ndamutora uwo muco si ikibazo cyo kuvuga ngo ngo duhagaze aha ngo ni ba naka ngo twazanye ishyirahamwe ngo ejo ngo tuzohinduka nimba tansisi azohinduka nshaka ko abo bamaze kubyumva badasubira guhinduka edigwema wowe muri leta zunze ubumwe za amerika y'iyi wanyu abantu ntibavuga ngo jendi mu repubulika ngo jendi mu demokarate babaza bati ninde azokwitoza azongirira iki uwo imigambi muco ntiwaduka ntiwaduka ni uko abantu batangura kuwuyaga umuntu ariko ararima ni- niyiyumvira ati mbega jewe nzorima neza gute kugira bibe nuko tuyaga n'ugomba gutwara umutumba wanje tuyaga n'ugomba gutwara iyi komine ntangure kumva ko kubiyaga ari ubuzima bwanje sindabyiyumvira hageze gutora ikintu ubu burundi buzoba mu- mu gihumbi- mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe nico turiko turiyumvira uno munsi utaciyumviriye ntikizoba gihuruduka rero abantu bumva umengo ni ni ahantu dushinga dushira hamwe ngo turiko turakora ibi oya nta gikorwa na kimwe caduka kitabanje kuba mu ciyumviro ntibikunda umenga abantu bariko barambaza ngo ngo muhagaze hehe ngo mwashize ngo ngo ngo agakonteri kanyu ka- aga- aga- agakontwari kanyu karihe twebwe kontwari yacu ni mu mutwe ni ubwenge nifuza ko abantu ndiko ndaganira ibi ndiko ndaganira bibakora ko ku mutima bumbi bati erega bwa bundi je nahora nja gutyo nahora nkunda umukuru w'umutumba nahora nkunda musanye nahora nkunda naka nta gico yomarira nicyo dushaka ko abantu baganira urakoze cyane ni umuco urakoze ni umuco gusumba amasitati ibyo bariko barambwira amasitati amaze iki ko n'ibwirizwa shingiro n'ibindi byose n'amategeko yose dushobora kuyarengako mugabo umuco umaze kuja mu mutima ntubukihava
urakoze bwana rohero reka dufate na niyo nkuru niyo nkuru mwiriwe neza amahoro cyane uri hehe ndi muri afurika y'epfo murakomeye
ega ni amahoro cyane imana ikibazo cyawe
gusa udushyirahamwe yego turamenyereye amashyirahamwe ashinga mu gihugu cy'u Burundi bakazana amashyirahamwe twari tumenyereye amashyirahamwe atagira aho yiga nko mu bya politike n'ubu batuzana amashyirahamwe y'umuco ese iryo shyirahamwe ku ry'umuco ku banyagihugu hari ikintu rero birafasha cyane na cyane cyane ko rimwe na rimwe tumenyereye amashyirahamwe mwamwe baza baduzanira bakabata integamizi ya politike wacu usanga bavuga integamizi ya politike wacu usanga bavuga integamizi ya politike nyine ahubwo mbere azana mwamwe arazana n'injyana yo guhenda abanyagihugu rimwe na rimwe ugaca usanga umunyagihugu ahubwo ariko agenda kwita mu bintu kwita mu muriro atari bimwe ariko ya- ya- yagusobanuriye ko nta shyirahamwe bafite ubu ni uburyo bwo gutekereza no kugerageza ah, gutangiza ibiganiro mu bantu ego bitangura bene uko nyine tugerageze kuraba nk'aho nk'amashyirahamwe amwe amwe bubatse ngo ni amashyirahamwe yo gukangurira abanyagihugu amwe amwe turabye nka bya parisene bya hande bya hande zaho mu burundi zaza zikora zatanguye bene uko nyine niko zagiye zitangura ariko mu nyuma icyo zagiye kuvamo zimwe zimwe ahubwo zagiye kuba ngo i- i- amashyirahamwe mwagumura abanyagihugu
urakoze bwana niyo nkuru kuri ibyo bitekerezo byawe mu kanya francis rohero aragira icyo avuga ku byo ubajije Ah, turi kumwe kandi na diomede mwiriwe neza
Niriwe neza Eddie Gwema.
ikibazo cyawe Halo? Ego, je ndi mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Ego manje kuzonya kwa mutumire.
Ah, ndibaza ko uwo muntu twari twamuhaye ijambo ah, gusa yari agerageje kongera guhamagara akoresheje irindi zina ah, ntago dufite abandi bantu baba bakeneye nabo kubaza ibibazo ntago ikiganiro twagiharira umuntu umwe Ah, bwana francis rohero gerageza usubize ibyo niyo nkuru yari avuze
ego niyo nkuru ndamwumva twese muri iki gihugu twarababaye hari ibintu byinshi byabaye kuva uburundi bwikukiye ntidushobora kugenda twibaza ngo ngo nta kizoshoboka ngo kuko naka yababaje naka naka yarigeze kungirira naka erega ineza izo izovuka umunsi umwe kandi neza izoba umunsi izoba yabaye si wo munsi izoba yavukiyeko ati hariho amashyirahamwe yatubabaje hariho imigambi yatubabaje hari abantu batubabaje ni rimwe navuga kare ntidushobora kugira ku byatubabaje gusa uno munsi niyo nkuru niyumvira ati mbega muco bavuze ni igiki jewe niyum- numvisemo gifite akamaro umunsi mouvement orange izoba yazanye ikintu kica- kitari cyo iriko irakiganira abantu bazoyivuma ntahizo- ntahizo- ntizocaruka ntizosimba natekane uburundi nibubeho mu- muco twita ambition Um- umurundi ubu niyiyumvira ati mbega mu myaka ijana uburundi buzoba busa gute je ntagihari naretse kugira ubwoba nibisanzwe ubundi n'igihugu eh, gi- gi- gi- gifise abagitwara gifise aho gishingiye eh, naho byinshi bigorana mugabo nta muntu muri iki gihugu azokwigira akarima aka- aka- akagarama rwanda na cyane cyane ngo ngo nuko ari muri movement orange yo- yo- yo- yosimbire yocarukira natekane ahubwo dushaka ko abantu biga kuyaga tuyage ntitujane nyabahururu ndabyumva mu- mu- umuntu ariko arakubaza urumva uti aba- aba atinye iki nagira biraryoshe twubahutse kubivuga gusumba aho twoja mu rufuri ngo tunume yumve ibintu byaduka niyumve ibyo tuvuga bishobore kumunezera ntitubivugira aho- ahanyegeje tubivugira ahero kugira ngo ahubwo uwo dukosora agira ati hajya mwahihenze ahubwo bashaka ndanagereranije abantu batari bake iyo bafite imigambi canke imigambwe bakubwira ngo barayinyegeje ngo abandi boyibiba twebwe twashize ahabona kugira ngo udukosora utunegura abivuge tugamije iki Ni- ni ni uguforoma ni ni ukwigisha leadership twanka kwejo abantu bazodutwara bazoba bari byaduka bavundurutse dushaka ko abantu biga kumenya bati naka ndamuzi aho yize ndamaze kumubona ashavuye ingene yitonda ndamaze kumubona ingene yifata mu bintu bigoye ejo sinzosubira kwihenda natwe dushaka ko abantu tugenda turamenyana ejo ntituze dusubire kuvuga ibitari byo ese Nayo bwana- mu bwa- muco bwana wacu, Ro- bwana niyo rohero nkuru ntiyabimenya mu biri byinshi twandika kuri facebook cyangwa mu interineti n'ahandi yobona ko tumaze imyaka cumi amwe mu mashyirahamwe yagiriza cyangwa mu mashyirahamwe a- avugwa cyane si ukuvuga ko yabayeho imbere yacu twarabayeho turitonda tugenda gahoro gahoro atawe tuvuma atawe dutakwa imiragwe nta na rimwe intureka zabaye nko mu mwaka uheze twari ngaha ntawe twavumye ntawe twatutse mugabo twaguma tugira tuti uburundi ntituri ko turapfa ibyo gusa bivugwa abarundi benshi ingorane yabo ni leadership no kutagira cepfo ca ruguru hanyuma se ah, kuba icyo kiyago cyangwa se uko kuyaga mwifuza ah, kutarashinga imizi nk'uko mubishaka ni iki kibitera
Eh, mu burundi aba- aba- aba- abantu benshi bakiri bato bimwe byamwe ba- bakunda ikintu ki- kinyaruka bakunda ikintu kinyaruka umuntu wese iyo umubwiye ikintu cogira ico kimumarira avuga ngo ico kizozana arapfuye ni amagorwa ari ku mutima bose bakunda ikintu kinyaruka kiza kiratera induru nibyo tubayemo kuva mu myaka mirongo itanu umuntu umubwiye uti mbega ico kintu uriko urakora waciyumviriye ngo bira kimwe nimba utagishaka ngo uzokibona kubera ntashobora gufata umwanya wo gusigura umuntu w'umushinga ntaha arakora umugambi wa politiki agakora ibi- ibintu bya politiki n'umupfasoni wiwe ugasanga nta n'ibyazi abantu bakamara imyaka bari kumwe ngo mu mugambi mugabo boje uti porogaramu yanyu niye ngo ngo ngo ngo, ngo ntituyizi ngo nakani wayizi ngo tuzobabwira nibyo bipfuza ibinyaruka ibibaha byose ubutegetsi ubwo nyene gusumba gushobora kubiyaga kubiyagira bene wabo kubiyagira abandi kuko bugiye ushoboye kuyagira abantu bakakumva bakagutahura n'ejo niho bazogira icyo bakubaza niho bazogira icyo bakubwira mbega burya umwana yokura afite imyaka itanu akabwira ababyeyi ngo ngira nubake urugo ni kuki tutumva ko hariho umwanya wo kumenya hariho umwanya wo kwiga hakaba umwanya wo ku- wo gutamanzura nicyo no kwita la maturite ari naryo eh, ibara ry'umucungwe twe tugira umuvuma orange ni kuki abantu bibaza yuko umuntu wese yaduka agaca agacaba icyo yipfuza siko turi ko turigisha twebwe turi ko turabwira wabivuze mu ntango tumaze imyaka cumi turi ko turayaga ibyo turimo uno munsi kiriko kiradushira ahabona cyane cyane si kubera twabyigishije ni ukudashobora ku- gushikana ibyo bamwe bagiye baremera cyane cyane mu banyapolitike basanzwe bariho uku- ukudashobora gushikana nibyo bituma ubu twe turi ko turagaragara si ukuvuga ko hari kinini twakoze ni kumwe nofata nko ku mbuga imbuga iyo i- imvura yayiguye ko hakaza inkukura ivu riragenda abantu bakibaza ngo amabuye yarakuze oya ni ukubera habaye inkukura ivu ryarahavuye umuvumo wa oranje ntirikiduzwa n'ibitangaza yoba yarakoze irikiduzwa n'ukudashobora gushitsa kwa bamwe n'abandi ibyo bagiye barivuga ibyo bagiye baravuga ejo hirya ejo imyaka iraheze nicyo kiriko kiratugaragaza bwana Nayo Fra- ahanini- francis francis rohero mu masegonda makumyabiri ubutumwa bwa nyuma
ubutumwa bwacu ni uko aho aho hantu abantu bashingiye ngo jewe ndaha sinzohava je ndi mu mugambi je nkunda naka dusabye ko bazitura ibyo biziriko bibaboshe hirya no hino uwagira ati je naka atavuyeho sinzobyemera naka atagize iki nibatu- nibazitura ibyo biziriko biboshe bamwe n'abandi bige kubaza bati mbega jewe ico nkeneye ni- nipfuza inzu nzoyironka gute umutegetsi adutwara ahora abivuga Uwish- uwifuza kudutwara ahora abivuga mbega ko je nifuza kwiga ishuri ryiza nazitura reke kwibaza yuko abazobishobora ni- niyibaza uti mbega abashaka gutwara barabizi ko nifuza kwiga neza uwo muntu ashaka kwimbura nazitura ibimuziritse hirya no hino areke kwibaza ko hari umuntu wanaka Bwana- abanyagihugu si ibitungwa by'abanyapolitike ni abantu biyumvira hama bagaha ico bifuje bakamenya ko uwo bashaka ategerezwa kukiyaga kagishitsa bwana francis Nico turiko rohero turarondera.
bwana abantu ntibazitura imigozi yabo bareke kugumana ishavu ngo naka ngo nzomwereka nibatekane Bwana Bugurure Fra- imitima Bwana yabo, Francis- bige kwibaza bati Francis- mbega uburundi burimo amabarabara meza byoza bigenze gute twobiyaga nani uburundi burimo ubutunzi bwiza bobaho gute twobiyagana abandi bige kubivuga Hari icyo francis bariko rohero barayavuga.
turagushimiye cyane akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika akanya katubaye gato tuzongera tugutumire mu biganiro byacu bitaha nagira ngo nshimire n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi Ah, muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mugire umunsi mwiza